Hmm. My correct people. <laughs> Hey, God. God, welcome to BCG's TV. Today is the first time of coming across my channel. Don't forget to hit on the subscribe button and uh, the notification bell so that whenever we upload videos, you'll be notified. So, as we dey go now, we dey come my correct people. we don show again for another gist right now for room care and um eh, uh, olori elizabeth Now we don wan talk about right now hmm so my correct people, as you can see uh, olori elizabeth e get belle hmm, i dey say Maria dey occupy Olori Elizabeth too much you understand na so Mariam dey occupy her Mariam no wan give her pretty space so na im make am uh, as dat day wen dem come dey do something The thing come dey shock e con dey shock um dis um lady olori runke no no be runke um, olori um, temi ya temitope yeah. olori temitope e con begin dey con dey do things e con be like say compression dey meanwhile compression no dey you understand meanwhile compression. there was nothing like compression. it's just that only of Ife just wanted that situation to be over so that everybody go mind him business everything go fine so as they dey comot for outside only of Ife don't talk say okay now we they go outside make una do as if to say everything dey okay you understand so na wetin happen be that one olori olori elizabeth not agreed so anyhow when like olori elizabeth not really get problem Anything when they do e dey always they come before They e always they do am wit dem e dey come down They do this lifestyle balance When e dey do Where dem dey do e dey come down They do am wit dem You no want the situation whereby you go come comot or come begin dey talk. say ah why e come do this one now why e come go do this one e no even get time for inside so my correct people, dem say these days eh These days so you know say as olori eh, elizabeth dey talk to uh, dey talk to kabiyesi na so eh, mary and they, dey dey one corner dey watch them, dey dey jealous you understand so mariam no even dey right now when they take this particular picture mariam was not there After mariam come come as he come come he no dey like to comot He dey like to stay put for there dey like to stay there so anytime when be say anytime when be say dem dey together e dey like e no dey like to comot e dey like to wan do say yes so, nothing dey shele we dey here na we dey do am together na we dey run the whole situation together say nothing serious dey happen for here right now so na wetin dem dey do na wetin she dey always dey do be dat one and this time around olori runke now come pretend say all all is well meanwhile after everything na so she just take off like marian now marian no wan even see dem marian no wan dey with dem until when marian even come get yawa na e come comot e no wan even near dem e no wan do anything any relative things You no wan do am near dem e just wan dey her own dey pretend like say things dey okay meanwhile things are not okay na dey feel me so things no dey okay she just dey dey struggle o dey dey dey dey share things like that dey focus on things wey be say e no dey reliable e no dey e no get meaning na she dey always dey focus on you understand so my correct pipo na im kabiyesi come call dis eh, wife dem come make dem to understand say dem get to face their problem dem get to face their life because dem don need to dey follow person wey be say e dey always dey cause confusion everywhere wen e go say trouble dey always dey come out na every day like say mariam and kabiyesi take dey get issue you understand every day na mariam and kabiyesi take dey get issue because he no wan he no wan know he no wan understand he no wan he no wan make anybody even come close to any captivity when she dey do she just wan be madam all madam know all madam mm-hmm. everything na she just dey after she don't want to even realize make dem take know say yes So na she na be this one na she na be that one so all these people come tell caviecy say okay dem come begin dey pretend dey take their picture dey do everything After dem take their picture finish each of dem dem come comot you understand dem come waka comot go dey do their own Their own things. there shebi una dey feel me so dem come begin do their own things which is understandable all those things when they dey do is very very understandable and uh, and um, um is understandable anyway so my correct people, but one thing wey me and they think for here say say Ooni of fair. Kabiyesi father hear this enough is enough with Kabiyesi and those women. All they need now is to surrender his life to Christ and get closer to God. You understand? Kabiyesi got Christ got closer to God. Kabiyesi must not allow women to destroy himself and his reign. Pastor, okay, um, the you know so my correct pipo na wetin as we take see am so na we take we take hear the gist na we take see am say okay as the gist dey waka make we begin comment come dey give am to caviarcy say make caviarcy dey im own make e just not let anybody come come dey cause confusion